Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashintan Diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenya tamooltan onkoloolessa 17 bara 2018 keessummeessituun keessanirraa hantuu jubee horaati.
Ministeeronni haajaalaa Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa har'a walga'ii taa'aniiru mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallanne gammadaati.
Ijoollummaatti Ameerikaa kanneen dhufan koolu galtoonni eeyyama Yuunaayitid Isteetsi jiraachuun arganne abdiin jiru ammas xiqqoodhaa jedhu oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Muudamuu kaabinee haaraa kan Itoophiyaa ilaalchisee hayyuu dubbisneerra qophii addaa gara boodaa dhiyaatuu qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaan guutummaa oduuf jaallanne.
Itoophiyaa, Eertiraa fi Soomaaliyaan nageenya Afrikaa bahaatti argame cimsuuf waliigalanii jiru. Ministeeronni haajaalaa Itoophiyaa Dooktar Warqinaa Gabayyoo giti isaanii kan Eertiraa Osmaan Saalaaf kan Soomaaliyaa Ahmed Isee Awaad Moqdishoo keessatti marii gaggeessaa turan. Ministeeronni haajaalaa biyyootii sadeeni marii gaggeessan kana nageenya diinagdee fi siyaasa biyyootii sadeenii gidduu irratti qiyyaafachuun dubbatan keessumaa biyyooti gaanfa afrikaa keessatti nagaa tasgabbii fi badhaadhina mirkaneessuuf yaalii ta'u haala jajjabeessuun danda'amu irratti marii bal'aa gaggeessaniiru marii biyyoonni sadeen asmaraa keessatti ammaan dura gaggeessan sana booda waliigaltee tolfame jijjiirama dhugumaan argame gamaaggamanii jiru. daangaan Itoophiyaa fi Eertiraa banamee magaalaaleen galma mootummaa biyyooti sadeenii geejiba xayyaaraan wal arguu danda'uun yookiin jalqabuun isaanii immoo akka fakkeenyaatti maqaa dhahamee jira. Mootummaan Eertiraa fi Itoophiyaa Soomaaliyaa deebisanii dhaabuu fi uummataaf mootummaan yaalii godhan akka deeggaranis ibsanii jiran. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo har'a akka jedhanitti hoogganoota Saawudii waliin yeroo wal arganitti gaazexeessaa saawudii kan ameerikaa keessa maadheffate kan ilaaleen dubbachuun feenuu jedhaniiru aangaa'onni tarkii garuu gaazexeessicha qoonsilaa saawudii kan istaanbul jiru keessatti basaastota saawudiin ajjeefamee qaamni isaa kukkutamee jetti aangaa'onni kun lubbuun gaazexeessonni gama isaaniittiin lubbuun jira moo miti jechuudhaan poompiyoo gaafatanii turan. Dhugaa jiru tokkoyyuu dubbachuun fedhu isaanis akkasuma akka dubbatamuun fedhan qorannaa gaggeessaa jiran guutummaatti xumuruuf carraan nuuf kennamuu jedhaniiru. Kun sababa quubsaa akka ta'e itti namanaa carraa kan argachuu qabu. Sana booda hundi keenya kan isaan hojjetan argine madaaluuf jirraa jedhan Poompiyoon. Saawudiin garuu kana haaltee jirti. roobii har'aa pirezidaantiin tarkii reesep taayip erdogan dabalatee aangawoonni tarkii waliin wal arganii jiru poompiyoon kunis hoogganoonni saawudii keessaa hoogganaan saawudii eessa buute gaazexeessaa saawudii kan ameerikaa keessa jamaal kaashoogi kan ilaaleen qorannoo gaggeeffame addunyaaf ifa goonaa ega jedhanii booda poompiyoon tarkiitti tunka'iin dura. marii pirezidaantii tarkiis ta'e ministeera dantaalaa tarkii waliin gaggeessan kan ilaaleen tuuta oduuf ibsan laanne ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteetsi ibsa baaseen poompiyoon gaazexeessaa kana kan ilaaleen yaaddoo ameerikaan qabdu kan ibsan yoo ta'u qorannaa gaggeeffamu keessatti ameerikaan tarkii cina dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu ibsan gaazexeessaa jamaal kaashoogi sirna mootii saawudii qeequun kan beekamu yoo ta'u gaazexaa waashintan poostiif barreessa. torban lama dura mooraa qoonsilaa saawudii kan istaanbul keessa erga seene eessa akka bu'e dhabameera aangawoonni tarkii akka jedhanitti gaazexeessaa kana basaastota saawudii tajjeese aangawoonni saawudii garuu mooraa qoonsilaa saawudii keessaa nagumaan ofiisaa ba'eera jedhu. Koleejjii Teeknikaa Kiriimiyaa keessatti haleellaa boombiif ajjechaa namoota kudha saddeet dhaqqabe yoo xiqqaate nama shantama madeesseef itti gaafatamaan barataa umrii waggaa digdamii lamaa ta'u qorattoonni raashaa beeksisanii jiru. Qorattoonnii fi daayirekteerri koleejjichaa akka ibsanitti hidhataan dhoo'insa sana erga dhaqqabsiisee booda gamoo koleejjichaatti ol seenee namoota itti dhufan mara dhukaasuun ajjeese. Kiriimiyaa keessatti aangawaan sadarkaa olaanaa kan Raashaa. Sargee Aksiyoonoof akka jedhanitti hidhataan kun eega balaa geessisee booda of wareegeera. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadiimiir Puutiin dhimmi kun guutummaatti akka qoratamuuf ajaja kan kennan ta'uu dubbi himaan isaanii ibsanii maatii gadde keessa jiraniif immoo jajjabina hawwaniiru. Kanneen ajjeefaman kun irra hedduun barattoota ta'uu ibsameera. Puutiin Moskoo keessatti ibsa kennaniin haleellaa kana keessa nama tokko caalaan harka qabaachuu malaa jedhan kanaaf qorannaa. barbaachisaa akka ta'u hubachiisaniiru. Kan gaggeeffamuuf jiru filannoo paarlaamaa Afgaanistaaniif kaadhimamaa kutaa Helmand ka ta'an namni tokko duulana filadhaa gaggeessaatu jiranii haleellaa boombii dhaqqabeen ajjeefamanii jiru. Mootummaan kutaa Helmandii fi dubbi himaa ka ta'an Omar Zawaak akka jedhanitti Jabaar Qarhaman waajjira magaalaa Lasgaaraa keessatti duula gaggeessaatu jiru balaa dhoohinsaa dhaqqabeen namoota kabiroo hedduu madeesseera. Dooktoriin hospitaala Helmaand keessaa kan kutaa wal'aansa tattamaa akka jedhanitti namni lama ajjeefamee kanneen biroo ja'a madaa'aniiru. Sabaa himaan naannoo akka gabaasanitti wanni dhuka'e suni soofaa keessatti awwaalamee turee jedhu garuu namoonni ija'an argan hangi tokko VOAf akka ibsanitti of wareegaan balaa kana geessisee deeggaraa kaadhimamaa sanaa fakkaatee seenuudhaan balaa kana dhaqqabsiisee jedhu balaa kana qorachuuf gareen tokko gamasitti ba'uusa poolisiin kutaa beesseera. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa akkatti ba'uu qabdu kan ilaaleen muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mee hoogganoota gamtichaa waliin dubbachuuf jiru. Baatii hedduuf mariin gaggeeffame hariiroo jiru akka irraa diigamee gama sana hin seenne gochuun waliigalteen kan argamsiise yoo ta'u danqaan kan ta'an immoo dhimmoota ijoon jiru. Kunis daangaa Aayerlaand gama kaabaa fi Aayerlaand ishee miseensa gamtaa Awurooppaa taate gidduu jiru attamitti ilaalamuu qaba ka jedhu tokko. Tereesaamee gamtaa Awurooppaa irratti haasawaa ka dhageessisanii booda. Hoogganoonni kabiroon digdamii torba irbaata irratti walga'uudhaan waliigaltee Biriteen waliin jiraatu irratti mari'atu. Pireezidaantiin Kaawunsilii Gamtaa Awurooppaa Doonaald Taask akka jedhanitti walga'ii gaafa roobii kana dura Tereesaa Meeyin haasofsiisuu akka barbaadan dubbataniiru. Waan Tereesaan dubbatan hundumaa milkeessuuf gargaaraas jedhan. Waraanni Maayinamaar Musliimota Rohongiyaa irratti ajjeechaa geessisa jechuudhaan bara darbe kan gabaase gareen qorannaa addaa kan tokkummaa mootummoota gola nagaa eegumsaa duratti dhiyaachuuf ka jiru ta'uun ibsameera. Biyyoota miseensa gola nagaa eegumsaa kudha shan keessaa sagal hooggana qorannaa gaggeeffame waliin baatii kana keessa wal arguuf akka jiru kibxata kaleessaa gaafateera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri Maayinamaar xalayaa addatti kaleessa barreessaniin walga'ii gaggeeffamuuf jiru kana mormaniiru. Walga'iin kun kufaatii mudatee irratti yaalii balaa fiduudha jechuun akeekkachiisan waan gaariin hojjetame dhiisanii rakkoo ga'eetti itti gaafatama barbaaduun immoo rakkoo biraatii jedhaniiru. Baatii hagayya darbe gareen qorannaa gaggeessu kun gabaasaa jalqaba baaseen waraanni Maayinamaar Musliimota Rohongiyaa irratti gocha dugugamiinsa sanyiitti lakkaa'amu gaggeessee jedhee ture. Kunis milishoonni Rohongiyaa ulaasa kattaatti haleellaa ega gaggeessanii booda haaloo ba'iinsa ta'eedhaan oduu hin qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. innaa bulchiinsa pireezidanti obaamaa ijoolleen koolugaltootaa kuma dhibba torba ta'aniif eeyyama biyya kana keessa jiraachuu hin qaban sagantaa biyya kana keessa jiraataniif seeraan galmaanii hojjetan taasisu labsamuun isaanii yaadatama yeroo ammaa garuu waa'een isaanii. gabaasamaan jiraatinuu malee ituu sagantaan daakaa jedhu hin dhaabatin dura jijjiiramni ni jiraataa jedhanii abdiidhaan eegaa jiru. navaadaa bakka warri laatiinoo dorgommii barcuma sanatti yuunaayitid isteetsiif geggeessamu kan bara 2018 kan akkaan walitti dhiyeenya qabu keessatti sagalee olaanaa qabu raamoon teelar akka gabaasetti koolugaltoonni kun filannoo dhufu keessatti jijjiiramni ni dhufa jedhanii eegaa jiru. Juwaan Uulsas Juwaarees Meeksikoorraa gara Yuunaayitid Isteetsi kan dhufe umrii isaa waggaa kudhanitti ture. Iskoolaarshiippii argatee koollejii seenuu danda'eera. San booda oduu gabaasaa televezyiyoona naannoo ta'e bara 2017 keessa illee badhaasa Eemii jedhamu badhaafame. Dhugumatti an warra waraqaa eeyyama jireenyaan qabaanne keessaati. Daakaa jalatti haammatameen jira. Badhaasi kun sababaa kanaaf baay'ee addaa jedhe. Innaan badhaasa koo Eemii jedhu argadhetti waa'ee sanaa waltajjiitti akka dubbatamuun barbaade namoota hamma sana duratti dhiyaachuun barbaade irra hedduun isaanii caasaalee afaan Ingiliffaan dubbatamurraa dhufanii kun waan daakaan naa godhe keessaatii jedhe. erga bara 2012 pirezidantiin duraanii obaamaan seera ijoolleen ijoollummaan as dhufaniif baabsu kan daakaa jedhamu koolugaltoota waraqaa sirnaa as jiraachuu dandeessisuun qabaan 1700 ta'aniif seeraan ala yuunaayitid isteetsi seenan hojii hojjechuu akkasumas eeyyamni isaanii waggaa lama lamaan haaromsamee jiraachuu danda'an labsan. pirezidaanti tiraamp immoo fulbaana bara 2017 sagantaan kun akka dhaabatu labsuudhaan koongiresiin biyyattii furmaata waaraa akka hin kennine isa danqe waggaa tokko booda immoo ennaa filannoo walakkeessa marsaa baatii sadaasaa keessa kanneen akka juwaan ulises deebii eeggataa turan dhimmi kabiroon imaammata tiraamp ilaalchisee jiru immoo kan akka ededa daangaa meeksikoo irratti ijaaruuf ijoollee koolugaltoota daangaa sanarra jiran maatii isaaniitti adda baasuun. carraa ijoollee furmaata eegaa jiranii dukkaneesse. yeroo mara dhimma dursi kennamuuftu jiraata dhuguma yoo jenne waa'ee isaa irraanfataniiru sababiinsaas dhimmi isaa mana murtii jira kanaaf ni sirrataa ka jedhu utuu deebisanii iyyachuu danda'u yookaan immoo haaromsachuu danda'u jedhaniillee gaarii ture garuu waan tokkoyyuu hin jiruu jedhe. navaadaa keessaa sagantaa daakaa jedhamu kanaan kan haammataman koolugaltoota kuma kudha sadiif filannoon bara kuma lamaaf kudha saddeeti ammas rakkoo kabirootti isaan oofuu mala garuu akka sagaleen isaanii dhaga'amuuf carraa tokko kennaaf navaadaa keessa ka jiraatan warreen ispaanishiif jiraattonni laatiinoo baay'ina lakkoofsa uummata kutaa sanaa dhibbarraa harka digdamii sagal yoo ta'an haala jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jiru aliisiyaa kontereeraas. daayirektara yeroo fi kan kutaa navaadaa kan maafaamiliyaa voota jedhuuti. mariin amma jiruu maatiin koo irratti duulameera ollaan koo irratti duulamee jira hiriyoonni koo itti duulamee jira ka jedhu kanaaf tarii nama dhiibbaa gochuu danda'u ta'uu dhiisuun mala garuu jarreen kun qaama jireenya koo waan ta'aniif waa'een isaanii na dhibaa jedhan. koolugaltoonni sagantaa daakaa jalatti haammataman filannoof sagalee kennuu hin danda'inuu malee hangi tokko akka jedhanitti utuu filannoon hin dhaqqabin dura namoonni ba'anii sagalee akka kennan yoo dhiibbaa godhan waan isaan miidhuun qabu. dhaloonni an keessatti guddadhe kun waa'ee siyaasaa yaada keessan galchanii sagaleen keenya lakkaa'amuu jedhu kanaaf hiriyoota koorra. dhiibbaan nan ka'a hiriyoonni koo adeemsa jijjiiramaa fiduuf godhamu kana keessatti na waliin akka ta'an nan jajjabeessaa jette. sa'aatiin amma galgala keessaa lamaaf daqiiqaa afurtamii afurii as nu biraa immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii afur ta'eera wallee kanaan sagantaa keenya hafetti ce'en.
Wayyaa sangaa dhabaa gasoo gurguddoo nama baachiisa wayyoo ameessa dhabaa buddeena duwwaa nama nyaachisa wayyoo haadhoo dhabaa kophuma ofii nama deemsisa wayyoo qalbii dhabaa hambaa buddeena nama nyaachisa wayyoo gamtaa dhabaa marabbaa dhabaa. Alagaa Oromoo nama reebsisa. Nakuukutti sireenkoo sireenkoo isheen gorrokoo duuboo irroo manchiisee malee irroo. manchiise malee yeroo manchiise malee yeroo manchiise malee nakukutti dhibeen koo dhibeen koo ishee booritaan duuboo baraan eeggaddaa jedhee inoomaan obsee malee inoomaan obsee malee inoomaan obsee malee. wayyoo yaasaan gadaba gasoo gurguddoo nama baachiisa wayyoo ameessa daba buddeena duwwaa nama nyaachisa wayyoo yaadoo daba kopumaa ofii nama deemsisa wayyoo yaa qalbii daba hambaa buddeena nama nyaachisa wayyoo yaa gamtaa daba marabbaa daba. alagaa ormoo nama reebsisa. Gogo warreen biyyoonatu yoo biyyoo biyyaa ishiitti malee biyyoo biyya ishee malee biyyoo biyya ishee malee. Biyyoo biyya ishee malee biyyoo biyya ishee malee nama ormaa nama naatu yoo galoo biraa ofiitti malee.
daagin makonnin walleessaaf hedduu galateeffan. dirree diimokiraasii. paarlaamaan itiyoophiyaa miseensota ministeerota mootummaan dooktar abiy ahmed hojii filate digdama mirkaneesse mootummaan ministirii duraan hin jirrellee haaraa dabalee jira karoorri itiyoophiyaa ammatti deemuutti jirtu maal fakkaata jedhee sooraan dooktar awwal aloo biyya biriiteenitti kan argamu yuunivarsiitii keelirraa dubbiseera.
Dooktar Guddos galateeffadhe. Isa mootummaan Itiyoophiyaa jijjiirama irra jira jedha. Jijjiirama itti jiru kana irratti ammoo kaabinee haaraa filate kudhan ija haaraa afur ammoo warrum durii itti raree. Waan armaan duratti filate hin beekne harki shantamaa dubartii harki shantamaa immoo dhiira waan armaan duratti tolfate hin beekne. Ministeer Nagaatti filate waan armaan duratti tolfate hin beekne ministeerittis biyyaa dubartiitti filate. Mootummaan kun garam deemuu jira fakkaatu yookaan ammoo maal addunyaatti muu jira fakkaata dooktar.
Baay'ee galatoomii walumaa galatti jijjiiramni amma ji'a ja'an dabre keessatti godhamaatiin hin dhufne kun wanti mul'isu. Mootummaan akka mootummaatti paartiin addawaayis akka paartiitti dirree siyaasaa kaasiin dura dhiibisanii turan san haga tokko bal'isuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaatiin akka jiran mootummaanis akka mootummaatti bakka bu'ummaa isaa bal'isaatiin hin deemu jajjabeessaatiin hin deemu bakka bu'ummaa yoo jennu immoo karaa sabaatiin karaa naannootiin karaa amantiitiin qofa osoo hin taane karaa dubartii fi dhiirrii biyya sanitti akkuma beekamu bakkeen isaan qaban siyaasaa keessatti waa wal miluu miti. Karaa saniinis rakkoo jiru jijjiiraatiniin waan deeman fakkaata. Atiinq walumaa galatti dhaamsii uummata biyya keessa jiruufis uummata alaatiifis dabarsuu fi alaatiin jiran biyya san dimokiraatessuudhaaf qophii ta'uu isaanii waan mul'isu fakkaata. Ragaan lafa irratti agarus qabatamaan tarkaanfiinsaa fudhataa jiranis kana hin deeggara. So walumaa galatti atiinq jijjiiramni amma kaabineedhaan wal qabateetiin kalee godhame kuni adeemsa asiin dura mootummaan ji'a jahan dabre deemaatiin hin ture tarkaanfii fudhataatiin hin ture. waadaa isaa seennaatiin hin turan san kan jajjabeessuuf atiink haga ta'u gara fuulduraa waan tarkaanfachiise natti fakkaata.
Mootummaa hedduu keessatti mootummaa ministeera nagaa filatu guddoo hin arginu fakkeenyaaf yoo kooriyaa lamaan laalle biitii lamaan waraanaa kee waan jirtuuf kooriyaan lamaan ministeera nagaa fa'aatti filachuuf danda'a yookaan ammoo ministeera hojii sun hojjetu hojjechuuf filachuuf danda'a biitii ministeera nagaa filatu guddoon jijjiirti yoo filatti maal hirreessuu jirtu fakkaatti biitii sun yookaan ammoo karoorii fuuldura maal hirreessitti fakkaatti.
Murtiin sun murtiiwwan mootummaan dabarsee keessaa murtii xiqqoo adda ta'edha. Murtii xiqqoo keessatti iyyuu jechi isaan itti fayyadaman ministeera nagaa jechuun suni waan baratame miti. Jechi ministeera nagaa jedhu kun inumayyuu keessattuu biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa kana keessatti haalli inni itti hubatamu karaa nagayaatiin osoo hin taane oppozitii isaa olmost akka waan mootummaa agartee waa'ee nagayaa haasayaa waraana uummata irratti banu waa'ee jaalalaa haasayaa jibba uummata irratti adeemsu haala saniin hubatamaa jechuudha. Kitaaba wayiitu jira. Nama George Orwell jedhamuun kan barreeffame kitaabni suni mata dureen isaa 1984 jedha. Kitaaba san keessatti ministry of peace yookaan ministeera nagahaa jechuudha. Akka inni kaa'utti kitaaba san keessatti namni suni maqaan isaa nama ministeera nagahaa haa ta'u malee wanti inni dalagu garuu wanta saniin waliin fudhanne wanta saniin wajjin waan hin deemneedha waan jedhu kitaaba san keessa kaayaa. Haalli jechi kunniiti biyya alaa kanatti itti hubatamu haala kanaani. Kana laalaniitiin waan san godhan natti hin fakkaatu. I think akkuma beekamu biyya san keessatti rakkoon guddaan amma lafarratti mul'ataatiin hin jiru rakkoo seer maleessummaati rakkoo nageenyaati. Rakkoon nageenyaa immoo yeroo dheeraadhaaf naannoo san irratti ture jira. Biyya san qofa osoo hin taane naannuma keessatti jechuudha. Walumaa galatti gaafa Afrikaa san irratti biyya keenya san keessatti mootummaan abbaa irree waan tureef haga tokko tasgabbii waan jiru fakkaata malee namni akka biyyoota dimokiraatawaa ta'aniitti waan barbaade haasa'uu waan barbaade barreessuu waan barbaade dalaguu kan danda'u osoo ta'e nageenyi haga tokko ture suniyyuu kama gubbaa gubbaa jiru suniyyuu jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf I think mootummaan wanta amma jiru kanarraallee ka'ee wanta naannoorra jiraatu turerraallee ka'ee gara fuulduras wanta qunnamuu danda'u irraallee ka'eetiin nageenyi wanta xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu tokko ilaalcha jedhurraa ka'eetiin I think ministeera nagahaa waan jedhu san waan uumannatti fakkaata. Wanti guddaa dhamatti qabatamaan qaamni sun maal dalagaadha. Nageenya wal qabatee immoo haala kamiin maqaa kana qabateetiin qaamni suni nageenya buusuu danda'a isa jedhudha. Biyyootni biraa dhimma kana dhimma nageenyaa irratti of course biyyi kamiyyuu hin dalagaa garuu qaamni mootummaa dhimmoota kana irratti hojjetu maqaa akkasii hin qabu. Biyya baay'eetti internal ministry jedhaniin ministeera nageenya biyya keessaa yookaan immoo ministeera haajaa biyya keessaa jedhama. immoo wanti inni mul'isu I think mootummaan nagaaf yookaan nageenyaaf xiyyeeffannaa guddaa kennu kun rakkoo guddaa ta'uu hubatanii sanarratti I think infansii kennuu isaanii waan mul'isu natti fakkaata.
Ministeerota durii qabu keessaa digdami saddeet keessaa digdama deebifate mootummaa xiqqaa yookaan ammoo mootummaa guddaa big government or small government biyyitaan atta jedhaniin fa'aa wal fakkeessuu fa danda'a mootummaan eegii guddate bulchiinsi eegii guddate ministeerota eegii guddatan. hujii uummataa cuuf keesseenan uummata ofiin akka hin bulchine fa'aa hojii cufa hojii cufuuf waan keesseen ufa taatee ammoo mootummaan xiqqaata ammoo uummataatti ofiin bulchaa mootummaan gubbaa to'ata yaada jedhulleen ni jira. Ministeerri xiqqeessuun kun akka muummee ministeera jedhu horii badiillee dhowwuufa danda'anii tan irratti ammoo dubartiitti filanii ministeerota xiqqeessu tanaan maan jettati.
Gaarii natti fakkaatani kuni biyyoota birootti gaafii aayidiyooloojii illee qaba. Mootummaa guddaaf mootummaa xiqqaa jechuun kun waa'ee aayidiyooloojiiti illee garuu qabatama biyya keenya hoolaalteetiin hin jette Ministeeronni tokko tokko dalagaan isaan dalagan dalagaa already qaamota biraa dalaganidha. Fakkeenya isii kennuu danda'a. Ministeera oduu himaa jedhameetiin ka biyya san keessa jiru yoo ilaalteetiin hin jette wanti inni dalagu dalagaa mootummaa bakka bu'eetiin mootummaa maal dalagaatiin akka jiru informeeshina kennuudha. Qaamota informeeshina barbaadaniif deebii kennuu danda'uudha. Kun akka ministeeraatti dhaabatee jira. Garuu waajjiroonni ministeerota biraa hoolaalteetiin hin jette martinuu dipaartimentii oduu himaa qaban. So ministeera haqaa osoo ilaalte nama oduu himuutu jira achi keessa ministeera hajaa alaa kan mataa isaanii qaban achuma keessatti jechuudha ministeeruma san keessatti jechuudha. Kanaaf ministeera qaama ministirii tokko guutuu dipaartimentii hojjettoota ofiisa qabateetiin kan taa'u dalagama mootummaan suni qaamonni biraa hojjetan kan hojjetu yoo qabatteetiin kan ta'etu taate. Suni qabeenyas yeroos I think even dalagaa iyyuu jechuudha haala efficient ta'e tokkoon dalaguu irra west gochuu danda'a jechuudha waa balleessuu danda'a. So kuni I think kalaalamuu qabu tokko tokkoon haala kamiin dhimma kana irratti jijjiirama fiduu dandeenya. Qabeenya mootummaa waste osoo hin goone haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeenya waan jiru tokko tokko waan laalamuu qabu natti fakkaata garuu walumaa galatti ibsi ani kalee caqasee. Waan nama amansiisuudha. Mootummaan xiqqaachuun ammoo biyya keenyaa san keessatti uummata hin miidhu bu'aa qaba malee efficient illee ta'uu danda'a.
ministeerii nagaa irratti dubartii filatame ministeera galii galii irratti dubartii filatame ittis waraana irratti dubartii filatame fuula gugurdoo. Akka muummee ministeeraa illee jedhee dandeettii illee jedhee muuxannoo illee jedhee jijjiiramtu irratti hin deemuu illee danda'an illee jedhee muummee ministeeraa fuula warri irra kaa'antan fuula dubartii irra naqantan laalame. Fakkeenyaaf horii baduu dhowwuu irratti amantummaa irratti akka dhiira fa'aa waan balleessanii fa'aa irratti yaadii duubaan jiru maal fakkaata.
Waa hedduu ta'uu danda'a. Muummichi ministeeras waan kakaase tokko tokko qaba. Tokkoffaa adiin gaaffii walqixxummaa gaaffii guddaadha. Kanaan walqabateetiin muummichi ministeeraa gaafa jalqaba muudamu wanta haasa'e qaba. Haala asiin dura paarlaamaa san keessatti godhamneetti mitiin hin beekneen haadha isaa haadha warraa isaa galatoonfataatiin hin ture. Wayita haadha xiyyaa fi haadha warraa kee galatoonfadhu immoo dubartoota biyya kana keessatti haaluma isaan itti jiraatan san keessatti jiraatanii dhiira guddisanii bakka adda addaatiin gahaniif galata galchuu kiyyaa waan jedhu dubbatee jira. Tarkaanfiin amma agarru kunillee quuqama namichi muummichi ministeeraa kaasaniin qabu waan agarsiisu natti fakkaata. Yeroo san wanti inni mul'ise walqixxummaan dubartii fi dhiiraa kabajamuu qabaa waan jedhu dhaamsiisa. Dhaamsa yeroo san haala saniin kaa'e san amma jirra oolchuu natti fakkaata. So walqixxummaan wanta kana duuba jiru keessaa isa tokko. Inni lammaffaanii. Rakkoo karaa hannaatiin walqabateetiin hin jiru ammas dalagaa irrattis haala gaariidhaan effektiif ta'uu irratti rakkoo adda addaatu jira. Itoophiyaa irratti godhameetiin hin jedhe qo'annoo tokko kan arge International Monetary Fund IMF hin godhame dubartiin dalagaa baay'ee irratti biyya san keessatti dhiirarra akka effektiif ta'an mul'isa. Dubartiin baay'een hojii keessa hin jiranii ka jiran garuu on average. Dhiirarraa bu'aa akka argatanii fi dalagaa irratti jijjiirama akka fidan waan mul'isutu jira. Sani fudhanneetiin wanta hundarratti dhugaa ta'uu danda'a jechuu osoo hin ta'in haga tokko waan mul'isu qaba. Karaa dalagaa atiin raawwachuu irrattis karaa amantummaa irrattis hanna yookaan korrapshinii balleessuu irratti gahee guddaa waan qabu natti fakkaata. Garuu biyya kam keessattiyyuu dubartii fi dhiirillee kontribiishinii isaan uummataaf qaban qixxeedha. Akka biyyaa barcumaa murtiin guddaan irratti murtaa'u san irratti dubartiinis dhiirris lakkoofsaan qixxee ta'anii taa'anii mari'atanii murteessuu danda'uun akka biyyaatti. Waan nu ijaaru, waan nu guddisu, waan nu dagaagsu natti fakkaataani. Atiinka ilaalchi duubaan jiru isuma kana.
Gargaaraa Profeesera Xiinxalaa Siyaasaa Dr. Awwal Alooti Yuunivarsiitii Keel UK irraa dubbachuu jira. Dr. Guddoos galateeffadhaa.
Atiis galatoome.
Nagaa keessa nu bula. Ani soraa laxeeti.
sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduuf gara jaalanneettan isin dabarse.
Itoophiyaa eertiraa fi Soomaaliyaan nageenya Afrikaa bahaatti argame cimsuuf waliigalaniiru ministeerri haajaalaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo gitii isaanii kan eertiraa Osmaan Saalaheef kan Soomaaliyaa Ahmed Isee Awaad Moqdishoo keessatti marii gaggeessan ministeeronni haajaalaa biyyooti sadeenii marii gaggeessan kanaan nageenya diinagdee fi siyaasa biyyooti sadeen gidduu. irratti xiyyeeffachuun dubbatan keessumaa biyyootii gaanfa afrikaa keessatti nagaa tasgabbii fi badhaadhina mirkaneessuuf yaalii ta'u haala jajjabeessuun danda'amu irratti marii bal'aa gaggeessan marii biyyooti sadeen asmaraa keessatti ammaan dura gaggeessan san booda waliigaltee tolfame jijjiirama dhugumaan argamsiise gamaaggamanii jiru daangaan itiyoophiyaa fi eertiraa banamee magaalaaleen galma mootummaa biyyooti sadeenii geejjiba xayyaaraan wal arguu jalqabuun isaanii bu'aa tokko jedhameera. ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteets maayik poompiyoo har'a akka jedhanitti hoogganoota saawudii waliin yeroo wal argan gaazexeessaa saawudii kan ameerikaa keessatti maadheffate kan ilaaleen dubbachuu hin feenu jedhan jedhan aangawoonni tarkii garuu gaazexeessichi qoonsilaa saawudii kan istaanbul jiru keessatti basaastota saawudiin ajjeefamee qaamisaa kukkutamee jedhu saawudiin gama isheetiin nagumaan mooraa sana keessaa ba'ee jechuun falmiti. kolleejii teeknikaa kiriimiyaa keessatti haleellaa boombii fi ajjeechaa namoota kudha saddeet irra dhaqqabe yoo xiqqaate namni shantamnitti madaa'e sanaaf barataan umriin digdamii lamaatti gaafatamaadha jedhu qorattoonni oduun keenya kanu.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabe hanga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.